Kun wiixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kibxata hagayyee ja'a bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. godina walaayittaa keessatti sababa sigigalafaatiin namoonni 11 du'uun aangawoonni beeksisan. kitaabni seenaa oromoof seenaa qabsoo goota oromoo guji haji mahammad quxxaa ilaalchisuun barreeffame tibbana magaalaa finfinnee keessatti eebbifameera. kaadhimamtuun pirezidaantummaa ka paartii diimokiraatotaa kaamlaa heeris ittaanaa pirezidaantii ta'uun kan isaan waliin dorgoman filatan kanarratti xiinxalaa dubbisnee jirra kanneen armaan olii qophiyaarraaf kan qindeessine keessaati oduu addunyaan jalqaba.
akka mooltanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaaduma rodaati. bulchiinsa kibba itoophiyaa godina walaayittaa bakka balaan sigigalafaa gidduu kana itti raawwatame keessaa maatiiwwan 53 baraaramanii bakka biraatti geessamuu isaanii hanga'oonni ibsanii jiru godina walaayittaa aanaa kooyishaa ganda xaaphoo keessatti adoolessa 27 fi adoolessa 29 bara 2016 balaa qaqqabe kanaan namoottan 11 du'anii isaan keessaa reenfi namoottan 5 argamee kan namoottan 6 ammoo barbaadamaa akka jiru itti gaafatamaan waajjira ittisa sodaa balaa. godina walaayittaa obbo daawit dassaalenyi sagalee ameerikaatti himanii jiru aanaa gindoo kooshaa ganda mana aaraa keessatti balaa sigigalafaa kanaan nama du'e tokko dabalate godina walaayittaa keessatti aanaalee jiranu lama keessatti guyyoottan muraasa keessa namoottan kudha lama balaa sigigalafaa kanaan du'uu isaanii kan ibsan aanga'oonni godina walaayittaa keessa bakkaawwan balaa sigigalafaatiif saaxilamoo ta'an torba addaan baafatanii sochii of eeggannoo taasisaa jiraachuu. isaaniitii fi namoottan sababa balaa kanaatiin jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi gargaarsi namoomaa taasifamaa jiraachuu isaa beeksisaniiru. kibba Itoophiyaa keessa godina Goofaa, godina Kafaa, godina Shakkaaftii fi kutaa Sidaamaa keessatti balaa sigigalafaa muudateen namoottan dhibbaan lakkaa'aman du'uu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa eegdee kun beeksiseera.
mootummaan itiyoophiyaa namoottan ajjeechaa obbo battee urgeessaan walqabatee hidhe akka gallakkisu dhaabbanni mirga namoomaa hiiman raayits waachi gaafateera.
namoottan ajjeechaa aangaa'aa adda bilisummaa oromoo obbo battee urgeessaatiin walqabate ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa keessa jiran kudha tokko keessaa obboleessi obbo battee miiloo urgeessaa akka argamu kan ibse hiiman raayits wooch namoottan kun alduree tokko malee mana hidhaatti hiikamanii dhimma ajjeechaa obbo battee urgeessaa irratti qo'annoon idilee addunyaa akka taasifamuu qabu gaafatee jira dhaabbata hiiman raayits woochitti itti aantu daayirekteera afrikaa kan ta'an Laatiishaa Baadeer mootummaan Itoophiyaa namoottan kana himannaa malee mana hidhaa keessa tursiisuu isaatiin waa'ee ajjeechaa obbo Battee Urgeessaa irratti dhugaa jiru dhoksuudhaa fi sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Akka gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun dabalee jedhetti manni murtii magaalaa maqii obboleessa obbo Battee Urgeessaa akka mana hidhaatii gallakkise ajaja kennee kan ture yommuu ta'u amma ammaatti garuu miiloo urgeessaa mana hidhaatii ittuu hin bahin jira. Aangaa'onni mootummaas miiloo urgeessaa akka harka isaanii keessa hin jirre ibsaa jiraachuu isaanii namoota mana hidhaa maqii keessa jiraachuun isaanii himame lamaa alatti hidhamtoonni biroo eessatti akka hidhaman akka hin beekamne gabaasni kun ibseera. ajjeechaa aangaa'aa adda bilisummaa oromoo obbo battee urgeessaatiin walqabate akka qorannoon guutuun taasifamu mootummaa yuunaayitid isteetsi gamtaan awurooppaatii fi mootummaan biriteen gaafachuu isaanii gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun eereera haaluma sarbiinsa mirga namoomaa itoophiyaa keessatti raawwachaa jira jedhameen dhaabbanni mirga namoomaa biroo amnestii intarnaashinaal sababa walwaraansa biyyattii keessatti taasifamaa jiruun sarbiinsi mirga namoomaa itti fufee jiraachuusaa akka ibse maddi oduu ajaansi firaansi. pireesii qibxataa har'aa gabaasee jira amnestii intarnaashinaal keessumaa sarbiinsa mirga namoomaa naannoo amaaraa keessatti taasifamaa jiru irratti dhaabbileen mirga namoomaa idilee addunyaatii fi dhaabbileen afriikaa keessatti dhimma mirga namoomaa irratti hojjechaa jiranu akka xiyyeeffannaa addaa itti kennanu gaafatee jira komishiiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ji'a adoolessaa darbe keessa ibsa baaseen bakkaawwan walitti bu'iinsi adeemaa jiran keessatti sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan itti fufuu isaa akka ibse gabaasni madda oduu ajaansi firaansi pireesii beeksiseera.
guyyoota sadan darban keessa walitti bu'iinsi hidhattoota mootummaa fi faannoo gidduutti ka'e kan ture magaalaa guddoon godina gondar kibbaa hanga tokko tasgabbaa'u ishee jiraattonniif bulchiinsi naannoo ibsaniiru sababa walitti bu'iinsa sanaan manneen daldalaaf waajjiraaleen mootummaa cufamanii turan banamuu isaanii jiraattonni vii'oo'eef ibsan magaalattii keessaa walitti bu'iinsi akka ture kaleessa fuula feesbuukii isaa irratti kan ibse bulchiinsi magaalaa dabrataabor daandii dogoggoraarra kanneen hiriiran qaamota ittiin jedhe gara nageenyaatti akka deebi'an waamicha dabarsee jira. dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa akka kennaniif kan gaafataman kantiibaan magaalaa dabra taaboor dasee makonnin bilbila isaanii kaasuu hin dandeenye hidhattoonni mootummaaf kan faannoo gidduutti walitti bu'iinsi ka'e waggaa tokko kan lakkoofsise yoo ta'u labsiin yeroo muddamaa baatilee kudhaniif ture erga xumuramee booda lolli magaalaa kana keessatti ennaa ka'u kan jalqabaa ta'uu isaatii jechuudhaan asteer misgaanaa gabaasteetti. oduu taanutti ennaa ceenu sudaan keessatti balaa roobaa cimaa mudateen walqabatee namoottan sagal du'uun isaanii gabaasameera.
maddi oduu ajaansi firaansi pirees hojjattoota hospitaala abuu hamaadaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti rooba cimaa gama kibba sudaanii kutaa naayil keessatti roobeen gamoowwan jijjiganii namoonni sagali du'anii kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo gargaarsaaf saaxilamaniiru biyya ji'oottan kudha ja'an darbanii fi walwaraansaan qabamtee jirtu sudaan keessatti waggaa waggaadhaan ji'a gayyaa keessaa roobni cimaan roobe lagni naayil guutee lolaa uumamuun manoottan hedduun jiganii bu'uuraaleen misoomaa akka mancaa'anu kan ibse gabaasni ajaansi firaansi pirees torban darbe magaalaa poorti sudaan keessatti balaa lolaa bishaanii uumameen namoottan shan du'uu isaanii beeksiseera sababa wal waraansa biyyattii keessatti adeemaa jiruun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gufachiisuu isaa kan ibsanii dhaabbileen gargaarsaa namoottan balaa roobaa kanaan miidhamanii fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuu rakkina ta'uu akka danda'u hubachiisaniiru wal waraansa sudaan keessatti taasifamaa jiruun lammiileen sudaan miiliyoonii kudhanii fi qabxii shan ta'an gargaarsa namoomaatii fi saaxilamuu isaanii kan ibsanii dhaabbileen gargaarsa namoomaa namoota miiliyoona walakkaa ta'an mooraa kaaba sudaanitti argamuu fi zamzam jedhamu keessa jiranuu fi dhiyeessi gargaarsa namoomaa waan gufateef beelaa fi saaxilamuu isaanii beeksisanii jiru.
kaamilaa haaris nama ittaanaa pirezidaantii ta'ee dorgomu filachuun isaanii ibsamee jira.
sagalee bakka bu'oonni paartii dimokiraatotaa karaa toora masariitiitiin kennaniin kaadhimamtuu ta'anii filatamuu isaanii wixata kaleessaa galgala kan mirkaneeffatan itti aantuu pirezidaantiin kaamilaa haaris nama aangoo ittaanaa pirezidaantummaatii fi isaanii wajjin dorgomu erga filachaa turanii booda guyyaa har'aa bulchaa kutaa minisootaa kan ta'an tiim waals irratti murteessuu isaanii beeksisaniiru nama waggaa jaatamaa kan ta'an tiim waals mirga hojjattoota ameerikaa kabachiisuudhaa fi mirga ulfa baasuu irratti. imaammata paartiin dimokiraatotaa qabu naannoo isaanii keessatti hojiirra oolchuudhaaf nama hojjechaa turan akka ta'e maddi oduu assosheetid pirees ibseera namni humna waraanaa yuunaayitid isteets keessa waggaa digdamii afurii fi tajaajilan tiim waals bara kuma lamaaf ja'a yemmuu miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'anii filataman mirga namoottan soorama bahaniitii fi falmuudhaan nama beekamtii horatan akka ta'es gabaasameera kutaan minisootaa seenaa siyaasa yuunaayitid isteets keessatti. yeroo lama itti aanaa pirezidaantii kan filachiise yommuu ta'u isaanis hubert hampireeyi fi waalter moondeel akka ta'an ibsameera hordoftoota keenyaa dhimma kanarratti oduu keenya booddee gabaasa dabalataa akka qabnu isinii ibsaa oduuwwan galgala kanaaf isinii filanne kanumaan raawwannaa qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
gara gabaasataanutti ceenaa kaadhimamtuun pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa kaamilaa haaris ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaan isaan waliin akka dorgoman bulchaa kutaa minisootaa tiim waalziin filatanii jiru tiim waalz hollaa minisootaa akka ta'e kutaa nibiraaskaa keessatti kan dhalatan nama adii lammii ameerikaati dhimma kana irratti xiinxala gama isaanii akka nuuf kennaniif teeksaasitti kan argamu kooliins kooleejitti piroofeesara kan ta'an mohaammed xaahiroo dubbisnee jirra kaamlaa haris bulchaa minisootaa itti aanaa pirezidaantii godhanii filachuun dhiibbaa ijoo inni qabaatu maal akka ta'e akka nuuf ibsuudhaan eegalu.
tim wools tikeeta kana bitaa mirga isaa hin qajeelchaa baalaansi godhaa jedhamee yaadama maqaan gurrii kaamela haaris qabdu hedduu tarkaanfattuudhaaf jedhaniiti balaaleffatu warri riippablikaanaa kuni. Tim Wolf sammuutu isii irra wayyaa qawwee qabaa ammaas naashinaal gaardii ameerikaa keessa jira akka milishaa ameerikaa jechaadha warri adiin kun hedduun qawwee qabaachuutti waan amananiif innis qawwee qabaa nama adii midwest jiddugaleessa dhihaa minisootaa wiskaansan aayowaa haga michigan gahutti. appiilii qabaa namni akka isaa kun namaan hin jaalatamaa warra sagalee namaa kennuun voters so nama namaa fidaa jedhanii so minisootaa hin dhabna jedhanii sodaatanii utuu hin ta'in jiddugaleessa dhihaa kanatti namni kun appiilii qabaa moohuu dandeenya isteeta dhabuu hin dandeenye jecha isteeta amma akka michigan fa akka wiskaansan fa kana kana yoo laalan nama cufaa irra isatu caale fakkaata. ammaas duudhaa ameerikaa akka dura jedhe san isiin hin jabeessitu jedhanii waan yaadaniif warra hafe caalaa isatu nu gaari jedhanii waan isa filatan natti fakkaata.
Fakkeenyaaf galmee imaammataa yookaan bulchaa kanaa kaamilaa haarisiif cimina see kanarrattoo maanni dhiibbaa inni qabaatu jira jettanii yaaddu.
Haaris akka ekstiriimistiitiin laallamti warri konservatiiviin kun warri duudhaa ameerikaa jabeessu kun. so inni tokkoffaa jaalatamaadha isteeta minisootaa keessatti koongirasa keessas waan tureef namni isa jaalata so akka waan baayidaniin bakka buusanii wayii fakkaata yoo ati ilaaltu lammaffaa warra riippablikaanaa caqasuu ture ganama kana akka innis akka waan ekstiriimistiititti isa ibsuu barbaadanii gaafa koongirasa keessa ture ammoo ture rekoordiin isaa kana mul'isu. Jiddugala jedhamuu nama danda'u tokko amma waan dhagahe faaks niwus ganama kana nama wayii afeeraniitti yoo dubbatu yoo caqasu kaamelaa haarisii fi tiim woolz saan firaansiskoo liberaals jedhaniin maqaballeessiin kan polotika ameerikaa keessaa waan baratame haga tokko dalaguus waan danda'uuf seenaa ameerikaa keessatti tikeetiin akkana tarkaanfataa tarkaanfataa yoo jedhaniin yoo maqaan isaa gaarii fakkata ameerikaa keessatti ammoo. Piroogirasiivii jedhanii yoo nama waaman namni cinaan biyyaa hin jaalata cinaan ammoo hin jaalatu sodaa irraa qaban uummata akkasiisan huduuda banee nama Ameerikatti as galchaa seeraa alatti waan akkasii waan irratti oofaniif namni hin sodaata garuu haga tokko poolisiin inni deeggaraa tureef Kaamela Haris kompilimentii waa wal godhu fakkaata ammaas mirga dubartiin. qaama isiititti abbaa ta'uu biyya kanatti yoo ulfooftes garaa of baasu waan akkasii kanaas inni sappoortii waan godhuuf isiinis sappoortii waan gootuuf garasiin xiqqoo kompilimentii wal hin godhu garuu inni akka hedduu nama nama gartee tarkaanfataatiin waan hin laallamneef haga tokko baalansii isii godhuu danda'a waan jedhutu jira.
Tiraampii fi deeggartoota isaaniitiif. ittaanaa pirezidaantii ta'uudhaan bulchaan minisootaa filatamuun kun hagam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu.
oo qormaata jabaa itti ta'a ganamaan ka'anii amma isaa maqaballeessi ka'anii jiranii maqaballeessi yoo jedhu polotika ameerikaati diskirediit wal godhanii akka tuubeettu tujube so ganamaan kanatti ka'anii jiranii i think waan sodaatan fakkaata duraan jarri namni. isin hin filatti jedhanii yaadan bulchaa pensilveeniyaati inni ammootuu yahudaan isa hin jaalattu antaayisemitik jedhanii yahudaa hin jaalatu maali jedhanii san sodaattee dhiiftee jedhan jarri ammoo namicha kanaas tim wolts kanaas yahudaa hin jaalatuu jedhanii ganama kana faaks niwus irratti yoo laalu maqaballeessii itti ka'anii jira i think sodaa waan qabanna fakkaata namichi kun akka baayiden beezii sochoosuu danda'a beezii jaraa warra dimokraataa kana jaalatamaa waan ta'eef uumama isaallee namichi nama gaarii jedha namni isa beeku yoo dubbatu joo baayidenis akkuma beektu joo baayiden nama uumatti nama gaarii polotikaan ala jecha nama namaan wal ta'u nama namaan jaalatamu jedhanii isa ibsan namicha kanaas akkasi ibsan so haga tokko akka waan isa bakka buufte ho'ii fakkaata.
Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatooma.
Qaateessaatu jubee galatoon waan naaf eerteef nagaa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixata kaleessaa koree nageenyaa biyyaalessaa isaanii waliin marii taasisaniiru. Akkasumas ajjeechaawwan qondaaltota olaanoo lama irratti raawwatame hordofuudhaan biyyoota bahaa giddugaleessaa keessatti muddama hammaataa dhufe salphisuudhaaf mootii Joordaan waliin bilbilaan marii geggeessaniiru. Hoogganaan Israa'el gama isaaniin Iraan ofii ishee yookaan karaa bakka bu'oota ishee haleellaa nurratti raawwatti yoo taate gatii guddaa kaffaltii. jechuudhaan akeekkachiisaniiru gabaasaa niitaa paawul waayit haawus irraa sagalee ameerikaaf ergite mitukkuu fiqaaduu dhiyeessa.
dhiphinni waldhabdee gama daangaa kaaba israa'el naannoo liivaantitti israa'elii fi iraan gidduu jabaachaa dhufeera kunis turtii ji'oota kudhanitti siiquuf humni waraanaa israa'el gaazaa keessatti kan argamu garee hamaasiin balleessuuf yommuu wal waraanaa jiranitti torbaan darbe keessa mormitoonni israa'el olaanoonii fi maqaa guddaa kan qaban lama erga ajjeefamaniin booda wiixata kaleessaa waashingatan keessatti pirezidaanti joo baayiden haalonni amma jiran akka qabbanaa'aniif yaalii kan taasisan waayitaawus dilbata darbe akka beeksisetti namoonni butamanii fudhatamanii jiran akka deebifamanii fi waliigalteen waraana dhaabuu akka taasifamuuf ejjennooma duraanii akka qabuu fi garuu immoo waashingatan deebii kennuudhaaf naannichatti humna waraanaa guddisaa akka jirtu cimsee ibseera waayitaawusitti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa joon kirbii. televiziyoona fox news irratti yaada kennaniin akkas jedhaniiru. waraanichatti xumura taasisuuf ammayyuu waliigalteen waraana dhaabuu karaa gaariidha jenne amanna wanti biraan erga gaafa onkololeessa torbarraa kaasnee hojjechaa turre israa'el qofti akka ofirraa ittistuuf waan barbaaddu gochuu qofa osoo hin taane waraanni kun babal'achuun waan biraa akka hin finneefis taasisuudha xiinxaltoonni gama isaaniin yeroon kun yeroo muddamni itti hammaatee jedhu nataashaa hool dhaabbata qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa kan biyyoota baha gidduu galeessaa keessatti qorattuudha.
akka nan yaadutti kun akkanumaan waan nama sodaachisu dhugaa dubbachuudhaaf namni hunduu nuyi waggaa qarqara geenye jirrutti yuunaayitid isteets maal akka gootu ifa ta'uu dhabuusaati.
deeggartoonni hawaasa musliima ameerikaa immoo gama isaaniin baayiden israa'eliif deeggarsa kennuu isaatiin akkas jechuun qeequ. waashingtan haleellaa israa'el gaazaa irratti fudhatteef tarkaanfii jabaa fudhachuu qabdi jechuun rooberti maakaaw mana maree hariiroo ameerikaa fi islaamaa keessatti daariktera dhimma mootummaati. yuunaayitid isteets meeshaalee dippiloomaasii fi siyaasaa israa'eliin itti gaafatamaa taasisuuf danda'an bal'aa qabdi gargaarsa dhaabuu rasaasa. meeshaalee waraanaa deeggarsa siyaasaa yookaan qubattoota israa'el finxaalessota jeequmsa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kaa'uufaa ta'uu danda'a ministirri muummee israa'el beenjaamin netanyahu israa'el adda kamirrattiyyuu iraanii fi bakka bu'oota ishee waraanuuf kaateettii jedhaniiru eenyuyyuu kan lammii keenya ajjeese kan biyya keenya miidhe itti gaafatama inni gatii guddaas kaffala kan kanaan dura baratameen alatti dhiyeenya kana ministirri haajaa alaa joordaan magaalaa guddoo iraan teeraaniin daawwataniiru wiixata kaleessaa immoo baayiden mootii joordaan abdullaahii lammaffaa waliin naannicha keessatti haala itti waldhabdeewwan jiran hir'achuu danda'an irratti dubbataniiru nataashaa hool qorattuu fi xiinxaltuu kan taate immoo dippiloomaasii yuunaayitid isteets iraan waliin jiru naannichatti gidduu seentota akka joordaanii fi kaataar fayyadamuun fuula duratti deemsuuf karaa gaarii ta'aa jetti.
salphumatti iraaniin dubbisuun dhiphina isaanii hiikuuf yaaludha keessumaa yeroowwan sodaachisoo akkasii yuunaayitid isteetsiif karaa banaa jiruun mirkaneessudha kunis yuunaayitid isteets kallattiin hooggantoota iraan wajjin waan hin dubbanneef yeroo kamiyyuu caalaa kun waan barbaachisaadha jedhee yaada.
namoonni gara kuma afurtamaa ta'an du'aniiru gaazaan diigamteetti akkasumas liibaanoonii fi iraan immoo of eeggannoo isa olaanaa keessa jiru itti aanee maaltu ta'uuf jira kan jedhu addunyaan qalbii isaa irra taasifateera dilbata dabarsine kana pirezidaanti joo baaydan mana sagadaa yookaan waldaa keessaa yommuu ba'aa jiranitti gaazexeessaan tokko gaaffii akkas jedhu gaafate iraan waan dhaabbattu isinitti fakkaataa kan jedhu baaydanis akkas jedhan abdiin koo akkasidha hin beeku.
amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata oromooti. kitaabni seenaa oromoof seenaa qabsoo goota oromoo gujii haji mahammad quxxaa ilaalchisuun barreeffame tibbana magaalaa finfinneetti eebbifameera. barreessaan kitaabichaa dooktar elfinaa uddeessaa kitaabni seenaa kun dhaloonni seenaa goototaa qoratee akka barreessuuf ka'umsa ta'aa jechuudhaan ibsaniiru dooktar elfinaan biyya ingilizii yuunivarsitii kantaabri kiraayist charch jedhu keessaa barsiisaa yoo ta'an hojiilee tola ooltummaa oromiyaa godina gujii keessatti ijoollee shamarraniif deeggarsa taasisuun barsiisaa jiru tsahaay daamxootu gabaase.
Dooktar Ilfinaa Uddeessaa Bariisoo waggoota soddomaa oliif biyya Ingilizitti jiraachaa akka jiran himu yuunivarsiitii Katar Barkireest Charch jedhamutti kan barsiisan akkasumas dhaabbata miti mootummaa kan gargaarsaa Action for Health Education and Development jedhamutti itti gaafatamaa ta'uudhaan hoogganaa bakka dhaloota isaanii Oromiyaa gujiitti ammoo dhaabbata miti mootummaa kan deeggarsaa Udaa jedhamu yookaan Unity Development Association jedhamu hundeessuudhaan shamarran harka qalleeyyii ta'anii fi carraa barnootaa dhaban gargaaraa akka jiran ibsanii. Dooktar Ilfinaan waggoota kudha ja'a darbaniif shamarran baadiyyaa rakkoo adda addaatiin barnoota addaan kutan akka isaan barnoota isaanii itti uffaniif deeggarsa bakka jireenyaa mijeessuu fi himu.
An rakkoon guddadhe rakkoon baradhe haga kutaa afuriitiin dura achitti maatiin na gargaare achiin duubatti si geettee amma baratteerta dhaabadhu barannoo isin barbaachisu yoo kana gula barnoota fageessitee deemtee biyya qe'eerraa fagaataa deemtaa ta'e ilmaan gafaa manaa kanaati mana haadha tiyyaati kana hin deemtu jedhanii na dhooggani jennaan an barnoota akka malee waan jaalladhuuf qarqaarsa keessatti hafa malee jedhee biraa badee warra namaa bulaa maan jedhaa akkasiin baradhe deensa kana keessa namni hedduun na qarqaaree jira namni garaagaraa na qarqaaree jira tanaafi. galatansaa ifirraa qaban namoota garaagaraa hayyannaan rakkadhe namaatiin ittiin na qarqaaru diddeen qabaabee warri keenya dureessa waan dubbii isaanii fudhatu didee barnoota gula badee fi na dhooggatan jiiloo beelatee jedha keessaa hawaa keessa deebi'aa jedhanii akkas na godhaniif. Akka itti cite dhaginaan nama hedduun na gargaare galata nama warra sanii akka an deebisuun namoota rakkoo qaban kaadhaan qarqaaree danda'u qarqaaruun deebisa.
Keessumaayyuu shamarran baadiyyaa irratti waan xiyyeeffataniif ennaa ibsan.
Namoota rakkoo qaban keessa ijoolleen shamarraanii caalaan miidhanti waan gara maatiinuu hin qarqaartu adumaasiin dandeettaa fedhii qabaattee hojii manaa hojjechiisanii ijoolleen amma baadiyyaa fa'aa ijoolleen an qarqaaraa jiru guddinnis ijoollee baadiyyaati ijoolleen baadiyyaa manni barnoota olaanaan baadiyyaa keessa waan jirreef magaala dhufan magaala dhufanii. waan addee buliitiin kireeffatanii bulan waan hin qabneef mana namaa bulan ati dhuttee barnootaa dhuttee ama hojjettuu manaa namaa teeta kanan na aarsee kanan na gaddisiiseeti haga dandeetti qarqaarree dur mana kireeffanneetti bulchaa turre waggaa gara kudha shan kudha jaha digdama illee hanqatti akkas turre deebitee gatiin kiraaf akkan ta'e jennaan manuma barbaannee akkuma goone goone hoostelii ijoollee afurtama yennaa takka qabatee danda'u itti ijaarree. akkasiin haga dandeenye wadhaanaa jirra.
Dooktar Ilfinaan hojii tola ooltummaa kanaan cinatti tibban ammoo kitaaba seenaa Oromoo fi goota Oromoo gujii Haji Mahammed Quxxaa barreessuudhaan dubbistoota biraan gahaniiru. Qabiyyee kitaabichaas innaa ibsan.
Fedhiitiyya jaalala dabarsaa yookiin seenaa qaba. Yennaan mana barnootaatti baradhuun duraayyuu jennaan maanguddoo haasottuu yaaduu caqasiisa akka malee jaalladhaa maafi jennaan waa hedduurraa waan dhagee hin beekne waan dhagee hin beekne haasawan lammeessoon barnoota carraa dhaggadhee maastireetii tiyya jechuun digirii lammaffaa waan dabarsaa yookiin seenaa gaafa afrikaa irraa baradhee katabbiin an irra ittiin eebbifamellee waan kana waan dabarsaati waan sabaati waan an barreesse garuu keessatti namni guddisee irratti xiyyeeffadhee barreesse nama haaji muhammad qottaa jedhan namni kun nama beekamaa nama qabsaawaa nama dandeettii guddoo qabu nama gootaa nama baratee jiru nama barreessu nama afaan hedduu dubbatu kanaaf namni kun nama addaati. saba kana dura aanee qabsoota jabeessee deensisee waa hedduu hojjate kolbaa tana akkasiin if dandeettaa if addii guddoo horattu goosisee jira.
namoota kitaaba kana gulaalan keessaa barsiisaa yuunivarsiitii finfinnee kan ta'an piroofeesar taaddasee bariisoo isaan tokkodha.
waa'ee ilfina irraan jalqaba afaan oromoo afaan gujii aadaa seenaa gujii kana. yeroo baay'ee hojjechuudhaaf nama guddaa xaaraa ture inna ammas itti fufee kitaaba kana barreessuudhaaf nama ka'e gara kitaaba kana yoo dhufu Haji Muhammad Qubxaa nama guddaadha nama Oromoodhaaf falmaa ture akkuma beekamu yeroo bara Haayil Sillaasee nama Oromoodhaaf wal'aansoo guddaa qabachaa ture. ammoo jaranaal waaqoo guutuufaa wajjiin itti aanaa isaanii ta'ee isaan wajjiin qabsoo oromoo kana akka malee akka cimaa uummata oromoo rakkoo irra gahu cunqunfama irra gahu warra aa'aa ture ka warra lolaa ture nama guddaadha akkuma ammaa dhageessan akkuma jedhaa turane. Oromoo caldaadhaaf nama dhaabbatee miti sidaamaadhaafis geedoofiis uummata naannoo sanii hunda uummatni kun hundaa keenna tokkummaa barbaadna jedhanii uummata kan hundaa walitti qabanii nama wal'aansoo guddaa qabachaa turan.
Piroofeesar Taaddaseen itti dabaluudhaan seenaan gootota Oromoo hedduun hin katabamne dhaloonni ammaa seenaa qorachuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Dooktar Ilfinaan hojii deeggarsaa shamarraniif taasisaa jiran kana bu'aasaa argaa jiraachuu himuudhaan fuuldurattis deeggarsa barbaachisu taasisuuf hojjechaa jira. Dhaabbanni kun jechuun ibsaniiru.
Inni gammada guddaa naa kenna. Wanni akka gaafa ijoollee tiyya uumadhee horadhee na gammachiisa. Gaafa digirii wayii dhaggadhe na gammachiisa. Ijoolleen achi qarqaarrisan digirii qaraa fittee. digirii lammaffaa fittee hojii dansaa qabattee amma kun yaati yennaa jedhanu wanni aan hagas caalaa na gammachiisa hin jirtu lafa sanarratti. Namoota sagantaa kana daawwatan wanni aan cubboo jedhee kadhadhu tokko dhaaba qannaasii uddaa jedhanii unity development association jedhanii biyya alaatii ahead action for health education and development jedhan qannaa kanaa wadhaannaa. cubboo nu qarqaaraa jennaan.
Barattoonni shamarranii dhaabbata miti mootummaa uddaatiin deeggaramaa turan hedduun isaanii sadarkaa gurguddaarra gahaniiru kan jedhan Dr. Ilfinaan qaamni kamiyyuu dhaabbata kana deeggaruun shamarran baadiyyaa carraa barnootaa akka argataniif haala haa mijeessinu jechuun waamicha taasisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya feesbuukii tiwiitariif akkasumas yuutuubiirra hordofuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taamree sagantaa kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste tigisti gammeetii kan isin keessummeesse antu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.